iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na oriane tangishaka mu mpera zindwi iheze uburundi bwaratoye umwigeme nyampinga mushasha w'umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatatu uwo n'uwitwa karel lili ndayizeye afise imyaka mirongo ibiri n'ibiri muri iryo higanwa karel yaserukiye intara ya bubanza iri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu
iyo koperative idotanga inyigisho zo imyuga itandukanye harimo kudesa kubumba kujisha gukora ibigenegene mu bidede hamwe
uyu ni karel lili ndayizeye miss burundi y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu havugana n'ijwi rya amerika ku migambi yiwe yo gushinga koperative urwego rw'igihugu rujejwe umutekano mu burusiya kuri uyu wa kabiri rwatangaje ko rwahagaritse itohoza kuri yevgeni prigozin n'abagwanyi bigenga bo mu mugwi wa wagner ishami rya onu ryitaho impunzi hcr uyu munsi wa kabiri ryagabishije ko intambara muri sudani ishobora gutuma abantu bajabuka imipaka bahunga barenga umuriyoni ayo makuru rero hamwe n'ayandi twayabateguriye ntihagiraho muja ni mu kanya ayo makuru tuyaherekuye avugwa hirya no hino ku isi urwego rw'igihugu rujejwe umutekano mu burusiya kuri uyu wa kabiri rwatangaje ko ruhagaritse itohoza kuri yevgeni prigozin n'abagwanyi bigenga bo mu mugwi wa wagner baheruka kugwanya ingabo z'uburusiya geoffrey mutagoma arabandanya iyi nkuru itangazo ryasohowe n'uru rwego ryagaragaye mu bitangazamakuru byo mu burusiya ryavuze ko abagize uruhare muri uko kwigomeka bahagaritse ibikorwa bigamije gukora icyo cyaha kudakurikirana abo barwanyi mu butabera ni kimwe mu byemeranyijweho kuwa gatandatu byatumye uko kwigomeka bihagarara minisiteri y'ingabo y'uburusiya kuri uyu wa kabiri yatangaje ko abacanshuro ba Wagner bitegura gushyikiriza ingabo z'uburusiya intwaro za gisirikare zikomeye kugeza kuri uyu wa kabiri aho Prigozhin uyobora abacanshuro ba Wagner aherereye ntiharamenyekana gusa ikoranabuhanga ry'imbuga zerekana ingendo z'indege ryerekanye ko indege yaguye muri belarusiya kuri uyu wa kabiri uyu muyobozi w'abacanshuro ba Wagner yari yavuze ko azajya muri belarusiya nk'uko byemeranijwe mu masezerano yahagarikiwe na perezida w'icyo gihugu alexander lukashenko ubwo yafashaga mu gikorwa cyo guhosha intambara abo bacanshuro bari batangiye ku ngabo z'uburusiya mu ijambo perezida vladimir putin w'uburusiya yari agejeje ku gihugu yanenze cyane abarwanyi ba Wagner bateguye igikorwa cyo kwigomeka ku butegetsi bwe abita abagambanyi yavuze ko babeshya abantu babo bakabashora mu rupfu mu muriro baboshya kurasa babo aha yasaga nk'uhanagura icyaha kuba bahawe amabwiriza yo kwigarurira umujyi wa Rostov bafashe igihe gito berekeza i Moscow mu murwa mukuru perezida Vladimir Putin yahamagariye abacansha bo mu mutwe wa Wagner n'abayobozi babo yise abakunzi b'igihugu ko niba babishaka bakwinjira mu gisirikare cy'uburusiya bagasinyana amasezerano na minisiteri y'ingabo urakoze jeff mutagoma kandi naho ishami rya onu ryitaho impunzi ku isi hcr uyu munsi wa kabiri ryagabishije ko intambara muri sudani ishobora gutuma abantu bajabuka imipaka bahunga barenga umuriyoni ibindi kuri iyi nkuru ni ejeni mukankusi kugeza ubu ubushyamirane hagati y'imitwe ihanganye bwatangiye hagati mu kwezi kwa kane bwatumye abantu hafi ibihumbi magana atandatu bahungira mu bihugu bituranye ari byo misiri cadi sudani y'epfo na repubulika ya santarafurika abajijwe uko imibare ihagaze ku bijyanye n'ikigereranyo cyo mu kwezi kwa kane ku mezi atandatu ataha rawuf mazu wungirije komiseri mukuru hcr mu bikorwa byayo yagize ati birababaje turebye uko imibare ihinduka tukareba uko ibintu byifashe muri darifuru biragaragara ko tuzarenza miliyoni imwe mazu yarahereye ku bitero bishingiye ku moko n'ubushyamirane mu ntara ya darifuru yazahaye bikomeye mu ntangiriro z'imyaka y'ibihumbi bibiri aho abantu bagera mu bihumbi magana atatu bapfuye uyu muyobozi ntiyatanze ibisobanuro ku bijyanye n'umubare w'impunzi biteze ko uzarenga kuri miliyoni zizambuka imipaka oni igereranya ko miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana atanu bavuye mu byabo guhera mu kwezi kwa kane biganjemo abari imbere muri sudani hashizeri kandi yasubiyemo imibare yari yatanze y'abinjiye muri cadi bava muri sudani ivuga ko ari ibihumbi magana abiri mirongo ine na batanu ivuye ku bihumbi ijana yavuze ko umubare ugenda ugabanuka w'abantu bashaka kuguma hafi y'umupaka uko ibintu bigenda birushaho kuba nabi i darifuru
murakoze jini mukankusi handi naho perezida wa sierra leone julius mada bio ari imbere mu majwi amaze guharurwa nk'uko komisiyo ijejwe amatora muri icyo gihugu co mu burengero bwa afurika yabivuze ejo ku wa mbere inyuma y'aho ibice mirongo itandatu ku ijana vy'amajwi bimariye guharurwa idonido kuri inkuru ejene mukankusi kandi Julius Madabiyo w'imyaka mirongo itanu n'icyenda ariyamamariza manda ya kabiri ahatana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi cumi na babiri uwo bahanganye cyane ni samura kamara wo mu ishyaka all peoples congress apc byabuzeho gato ngo atsinde biyo mu itora ryaherukaga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani amajwi ya mbere yabaruwe yerekana ko kugeza ubu biyo yabonye miliyoni imwe y'amajwi ugereranije n'akabakaba ibihumbi magana inani ya kamara abantu biteze ko amajwi ya nyuma atangazwa mu masaha ari imbere itora ryaranzwe n'umwuka utari mwiza ishyaka apc ryavuze ko abari barihagarariye bahohotewe kandi bashyizweho igitsure mu ntara eshatu ku munsi w'itora komisiyo y'itora ku cyumweru yagaragaje mu buryo butandukanye aho abategetsi bakubiswe cyangwa batewe ubwoba abanyasiyera leone bafite igishyika cy'uko ibyabaye bishobora kongera kuba amajwi natangazwa by'umwihariko igihe nta n'umwe mu bakandida cumi na batatu wagira mirongo itanu na gatanu ku ijana by'amajwi bikaba byatuma hongera kuba guhatana hagati y'abakandida babiri ba mbere indorerezi mpuzamahanga zumvikanishije impungenge ku ibarura ry'amajwi ritari mu mucyo julius madabiyo yagejeje ijambo ku banyagihugu nyuma y'uko amajwi ya mbere ashyizwe ahagaragara mu mugoroba w'ejo ku wa mbere kandi yabahamagariye kubumbatira amahoro murakoze jini mukankusi ahandi naho onu ya kuri uyu wa kabiri yavuze ko ibisasu vya bombe n'ibindi bitero vya gisirikare muri afghanistan vyahitanye abasivile barenga igihumbi kuva abatalibani bafashe ubutegetsi mu myaka ya hafi iheze jeffrey mutagoma aratubwira ibindi imibare itangwa n'abakozi b'umuryango w'abibumbye bari mu butabazi muri afghanistan yerekana ko abantu barenga ibihumbi bitatu na magana arindwi bahutajwe n'izi mvururu zigahitana abarenga igihumbi hagati y'ukwezi kwa gatanu ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe n'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka iki cyegeranyo kiravuga ko abagore mirongo cyenda na babiri n'abana magana abiri na mirongo inani na barindwi baguye muri izo mvururu abarenga magana arindwi bishwe n'ibisasu bitegwa nta kurobanura abo bigenewe cyane cyane ahahurira abantu benshi nko mu nsengero mu mashuri no mu masoko abakozi b'umuryango w'abibumbye bari mu butabazi muri afghanistan baravuga ko umutwe witwa korasan ufitanye imikoranire na leta ya kisilamu ari gutega ibisasu nk'ibyo bikorwa n'abantu ku giti cyabo aba bakozi ba onu bavuga ko umubare w'ibitero by'uyu mutwe w'iterabwoba wiyongereye kuva abatalibani basubiye ku butegetsi kabul ejo ku wa mbere abakozi b'umuryango w'abibumbye bari mu butabazi muri afghanistan bavuze ko ubutegetsi bw'abatalibani bukomeje kubuza abanyamakuru gutara no gutangaza amakuru ku bisasu byo muri ubu buryo bikomeje kwibasira abaturage abo bakozi ba onu bavuga ko babonye abanyamakuru bafatwa bagafungwa bidakurikije amategeko n'abagirirwa nabi kandi hakoreshejwe ingufu z'ikirenga byose bigamije kubabuza gutara no gutangaza inkuru nk'izi abakozi ba onu baravuga ko imibare y'abicwa n'ibyo bisasu itangazwa n'ubutegetsi bw'abatalibani akenshi iba atari iy'ukuri
ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi barakoze bagenzi bacu jeanine mukankusi na jeffrey mutagoma bayadushikirije muri ko mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya afurika leta y'ubwongereza itangaza ko kurungika bimukira mu rwanda bihenze cyane kurusha kubagumana thomas kamirindi araduha ibindi kuri iyi nkuru
mu cyegeranyo yashyize ahagaragara kuri uyu wa mbere guverinoma y'ubwongereza ivuga ko izakoresha kuri buri mwimukira amapawundi ibihumbi ijana na bitanu izishyura u rwanda amapawundi ibihumbi makumyabiri na bibiri y'indege n'amapawundi ibihumbi cumi n'umunani y'indi mirimo ijyanye n'iby'amategeko yose hamwe ni amapawundi ibihumbi ijana na mirongo itandatu n'icyenda ni ukuvuga nk'amadolari y'abanyamerika ibihumbi magana abiri na cumi na bitanu kuri buri muntu arenzeho amapawundi ibihumbi mirongo itandatu na bitatu kurusha buri mwimukira agumye mu bwongereza guverinoma ariko ivuga ko kubohereza birimo inyungu kubera ko itazabatangaho ikiguzi cy'amacumbi imbere mu bwongereza isobanura ko gishobora kuzamuka mu gihe kiri imbere kugera ku mapawundi miliyari cumi n'imwe ku mwaka kivuye ku mapawundi miliyari eshatu n'ibice bitandatu muri iki gihe mu mwaka ushize nibwo u rwanda rwagiranye n'ubwongereza amasezerano yo kwakira abimukira ubwongereza buvuga ko ari imwe mu nzira zo gukemura ikibazo cy'abantu ibihumbi n'ibihumbi bajya kubusaba ubuhungiro bavuye mu bufaransa mu twato duto minisitiri w'intebe rishi sunak yagize iki kibazo kimwe muri bitanu bya mbere by'ibanze ku isonga y'ibyo guverinoma ye igomba kwitaho indege yagombaga kujyana aba mbere mu rwanda mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize urukiko rw'uburenganzira bwa muntu rw'uburayi rwabiburijemo mu kwa cumi na kabiri gushize urukiko rukuru rw'i londres mu bwongereza rwo rwavuze ko byubahirije amategeko abimukira barimo abakomoka muri siriya sudani irake irani na vietnamu n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu barabijuririye urukiko rw'ubujurire rw'ubwongereza ruzatanga umwanzuro warwo ku wa kane w'iki cyumweru
urakoze thomas kamirindi abantu barenga igihumbi bari barahawe ubuhungiro na leta ya uganda nyuma nyuma bimukira muri kenya baciye mu bintu bitoroshe ubu basubijwe mu buganda inkuru irambuye ignatius bahitsi inkunga ku mpunzi zo muri uganda zatangiye kugabanuka buhoro buhoro mu myaka itatu ishize umuryango ushinzwe impunzi ku isi hcr uvuga ko byatewe n'igabanuka ry'inkunga y'ibikorwa by'ubutabazi ku isi hose kubera ko ibihugu bisanzwe bitanga amafaranga yo gutunga impunzi mu biribwa uburezi ndetse n'ubuvuzi byayakase icyakora umuryango ushinzwe ibiribwa ku isi pam uvuga ko inkunga yagize ingaruka kuri buri gihugu mu buryo butandukanye muri uganda impunzi zimwe na zimwe zihabwa amashiringi ibihumbi cumi na bitanu ahwanye n'amadolari ane n'igice kuri buri muntu kumutunga ukwezi kose bamwe babwijwe rya amerika ko aya ari amafaranga make cyane adashobora kugaburira umuntu ukwezi kose ibi byatumye impunzi zimwe zigerageza gukora ibintu bitandukanye kugira ngo zibeho bamwe bahitamo kongera guhunga inshuro ya kabiri bahungira mu gihugu cy'igituranyi cya kenya aho bari biteze ko ibintu ari byiza nk'uyu mukecuru waganiriye n'ijwi ry'amerika abana ntibiga urarwara nta muti ubona imfashanyo ni nke cyane inzara igiye kwica abana bagiye kurwara bwake kubera imfashanyo nkeya amafaranga baduha baduha amafaranga umutwaro n'ibihumbi bitatu umutwaro n'ibihumbi bitatu ntiwaguramo isabune ntiwaguramo umunyu ntabwo havamo amafaranga yo kuvuza umwana ubwo twari twagize gutya duhungira muri kenya muri kenya bari badufashe neza cyane n'ubuhungiro babuduhaye ariko biratangaje kubona umuperezida wacu musaveni yadusanzeho akajya kudusaba akatugarura ariko yewe pe ibyo yemeye natabidukorera yewe ndongera ngarukeyo kuko ubuzima bwa none sinabushobora indi mpunzi nayo yadutangarije ko yari yateguye kwimukira muri kenya maze iza kubona amakuru ko n'abari bagiyeyo bagaruwe muri uganda uno ino saha tuva nga hano hakuno muri urukinga twambuka hakurya tanzaniya gupagasa bakatuvunagurirayo ubu ndafise n'umwana umwe baramuvunaguye ubu ndi nabi kabisa ubu ujewe nimo ndinjira no mu bintu by'uburobyi ntabyo narinze nkajya kureba hano roba tanzaniya bakamvunagurirayo twambuka aho bita ku kagera nk'ubu twamwe turapanga tuba ngo tuje kenya none kenya naho abandi barimo barabagabo twabuze iyo tujya n'iyo tuva umuvugizi wa hr muri uganda frank warusimbi yabwiye ijwi ry'amerika ko abenshi bamaze kugarurwa mu gihugu ati impunzi zimwe zahisemo kujya gutura ahandi zizeye ko izi mpinduka mu nkunga zabonaga zitahageze vuba aha impunzi zigera ku gihumbi na magana atanu zose zanditswe muri uganda zambutse muri kenya guverinoma ya kenya na hcr muri kenya bagaragaje ko zigomba gusubizwa muri uganda aho zaturutse amahirwe ni uko leta ya uganda yemeye kongera kuzakira ni uko hcr muri uganda igafatanya na leta kuzigarura mu mahoro no kuzisubiza aho zahoze zituye twashoboye kuzicura zose tuzituza mu nkambi zari zisanzwemo nko muri cyaka ya kabiri cyangwari rwamwanja n'ahandi
Chakatu and Changwali among others.
Felicien Habumugisha umwe mu bayobozi b'impunzi muri Nakivale avuga ko ikibazo cy'abahungira muri Kenya cyagaragaye cyane cyane mu mpunzi z'Abarundi.
Yego imfashanyo y'ibiryo yaragabanutse bikomeye imaze kugabanuka abantu batinya uko bazabaho mu minsi iri imbere. Bamaze gutinya uko bazabaho mu minsi iri imbere hanjiramo n'ikindi kibazo cyo guhunguka kw'abarundi bagera mu burundi bagasanga imibereho n'ubuzima bukomeye basanga bukomeye kubaho umuntu yagusize imyaka icumi yagusize imyaka cumi n'itanu bakongera bakagaruka bakagaruka muri nakivale cyangwa bakagaruka mu uganda abandi bagakomezamo bakajya muri kenya gushakisha imibereho Eh, bamaze kubona rero ko abahungutse bagaruka barongera bafata ibyemezo nabo byo kugira ngo bajye muri kenya badahungutse ariko bafite imigambi y'uko baba impunzi muri kenya bakaba impunzi mu buganda bakaba impunzi mu rwanda ariko umuyobozi wungirije w'umuryango ushinzwe ibiribwa ku isi muri uganda bwana marcus pryor arahumuriza impunzi avuga ko nubwo imfashanyo ku mpunzi igiye kongera kugabanuka cyane mu bihe bya vuba ntabwo bivuze ko ariko bizahora ati hari igihe ibintu bishobora guhinduka inkunga ikongera ikaboneka nuko impunzi zose zigasubira kubona imfashanyo nk'iyo zabonaga mbere uganda ishimagizwa ko ari cyo gihugu gifata neza impunzi kuruta ibindi ku isi hose kubera ko amategeko y'impunzi aziha ubutaka bwo guhinga akazemerera ubwisanzure mu kugenda no gushaka akazi gusa kubera ko yakira impunzi nyinshi kuruta ibindi bihugu ku mugabane wa afurika bigaragara ko kuzicumbikira igihe kirekire bitangiye kuzamura ibindi bibazo ignatius bahisi ijwi ry'amerika uganda turagushimiye ignatius bahizi mu mpera z'indwi iheze ku munsi wa gatandatu burundi bwaratoye umwigemenyampinga mushasha w'umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatatu uwo ni uwitwa karel leli ndayizeye afise imyaka mirongo ibiri n'ibiri muri iryo higanwa karel yaserukiye intara ya bubanza twaganiriye mu kanya mu kiganiro muri isanga asigura muri make umugambi wiwe muri uyu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatatu agira atangure avuga karel leli ndayizeye uwo ari we
karel ni umwigeme w'imyaka mirongo ibiri n'ibiri ni umurundi kazi ego ava ibubanza ni imfura mu muryango w'abana indwi ni umunyeshuri mu mwaka wa nyuma wa kaminuza mu gisata cy'ubutunzi kandi ni n'umu artiste creatrice nkora amasakoshi y'abigeme abagore abana mu maperle kandi ndacapa Uh, umugambi wawe wari uwuhe washikirije abariko baratora uh, kumbure wipfuza kuwurangura gute neza na neza kuko ahanini aya mahiganwa abigeme baba bafise imigambi bifuza kurangura uretse ko no guserukira igihugu mu bakungu canke ahandi biba birimo ariko muba mufise imigambi mwifuza kurangura uwawe ni uwuhe Eh, umugambi wanje ni uwo gushinga koperative y'imyuga izofasha abigeme abigeme batwaye inda z'indaro hamwe n'abagore babyaye ariko batakimwe- batakiri kumwe n'abagabo babo Eh, iyo koperative izotanga inyigisho zo gukora imyuga itandukanye harimwo kudesa kubumba kujisha gukora ibigenegene mu bidede hamwe no none intambanyi ubona muri uwo mugambi wawe nka miss uh, ubona zoba ari izihe kuko kumbure hazoba bifuza kugufasha mugabo ushobora kuba hari intambanyi ubona uh, n'ingene wifuza kuzozikemura u- ukiriko uratangura
Bo, intambanye noronse yari iz'abo bantu ba dukorana hamwe n'ibyerekeye uburyo ariko i- ibyo si binini cyane me intambanye nkuru niyo gutahuza abo bantu umu- ingene uwo mugambi wabafasha muri kazoza ukabafasha kwigenga kandi babone ko bashobora kwiteza imbere mu buzima bwabo uh, kudoda n'ibindi byinshi byoba ari ibintu kumbure bituruka mu ntara ya bubanza uh, tubwire gato iyo vyavuye kugira ngo utangure kubikunda no kubikora nahejeje amashuri yanjye yisumbuye mu gihugu cy'ubuganda Nara- narize ibyerekeye imyuga Nge- ngarutse ino niho natemera ko naho nyine ihari kandi hariho n'aba- n'abandi bantu bashobora kuyiga rero naciye mfata iyo i- iyo myuga mikeya hari imyuga myinshi mu bisanzwe ariko nashatse gufokasinga kuri iyo mike kugira ngo itangure kuri iyo mike ari- bayige niyo babishobora bashoboye ba- haje abandi bagasaba iyindi myuga tubashobora kubigisha ariko twashatse ku- guhera kuri iyo mikeyi bayige hama bashobore kwiteza imbere
uyu rero yari miss burundi umushasha wo muri bibiri na mirongo ibiri na gatatu akaba ari karel leli ndayizeye w'imyaka mirongo ibiri n'ibiri ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze abagwanyi ba- ba- bigenga bo mu mugwi wa wagner barigaruriye mu kiringo gito cyane ibisagara bibiri by'uburusiya birimwo icyitwa rostov on don gifatwa nk'icicaro gikuru cy'ibikorwa bya gisirikare by'uburusiya mu ntambara barimwo na ukraine umukuru wa wagner ntiyashikanye umugambi wiwe wo kugombora putin kuko inyuma y'amasaha make yahavuye yisubira ko asohora ubutumwa avuga ko ahagaritse umugambi wo gutera mosku yeven prigozin yasiguye ko atifuza gusesa amaraso y'abarusiya ubu yabaye agiye mu gihugu ca belarus mugenzi wacu diane ninahazwe yaganiriye na professeur pascal niyo nizigiye niyo nizigiye umuhinga mu bijyanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu hakaba kandi yigisha kuri kaminuza y'uburundi ku vyerekeye umugwi wagner ababwira awugize naho awugize abawugize uwo mugwi wa wagner naho ukorera
umugwi wagner watanguye haraheze igihe kuko bavuga yuko umuntu yoba yarawutanguye ari intwazangabo yagwanye muri ceceni igihe uburusiya bwasambuka iyo ntwazangabo yitwa dimitri utkine niyo bavuga ko yoba yaratanguye gushyiraho uwo mugwi wagner mugabo mu nyuma uraheza gutwarwa n'uwo evgeni prigojine yahatse gutera i moscou akaba yari umuntu yegereye cyane vladimir putine ari umuntu atunze akomeye cyane mu bintu byo kugira propagande bijya byo gukomeza ibyiyumviro bya politike hanyuma ugizwe na bande muri rusange umugwi wa wagner muri rusange ugizwe n'abakukuruke bo mu gisoda cy'uburusiya ukagirwa n'abantu b'abacangero wagner yarondera yaragenda no aho abantu bafungiwe kugira ngo babarekure bace binjira muri muri uwo mugwi wa wa wagner harimo n'abantu bo mu ngabo zidasanzwe bamwe bita reforce speciale usanga n'abantu bazi kurwana cyane muri ibi bihugu ibisirikare bikomeye nko mu burusiya murakoze uh, professor pascal ndipfuza guha akanya gakwiriye abanyagihugu nibo bipfuza kubaza cane kuko banatwandikiye ari benshi mpere ku murongo wa mbere kuri john ikibazo nibaza imbaraga putin akoresha mu ntambara ya ukraine twese tumubona nk'umuntu ukomeye niba hari umuntu ushobora kwinjira ku butaka bw'uburusiya akagira agace kamwe gato cyangwa kanini afata uwo muntu afite imbaraga zimeze gute n'iki kiriho imbaraga nk'umuntu ufite igisirikari kitari icya leta nicyo kibazo njyewe nagira ngo mbaze umucuruzi urakoze reka tumuha akanya akwishore profesor mikro ni rwanya abantu benshi barabyibaza ati mbega none umuntu nka wagner arashobora gufata isagara cyo mu burusiya kandi tuzi ko uburusiya ari igihugu gifise igisirikare gikomeye cyane n'uburyo bwinshi bwa gisirikare abihweza ibintu n'ibindi baraba ingene indwano y'ikirabera muri ikirere yaruhishije cyane abarusiya burya nabo bagerageza kubinyegeza bararuha cyane kandi haramaze kumenyekana amakuru y'uko abasoda baba barushe ababatwara nabo ntibabatunganye neza ugasanga barabura ibyo bakoresha mu gisirikare kandi baravuga yuko uburusiya buba bwarumvise abasoda benshi muri ikirere n'uburyo bwa gisirikare bwinshi ku buryo inyuma mu burusiya ata bintu byinshi biriyo bishobora gufasha kugira ngo birinde urwasi nk'uko bari kubigira imbere yo gutera ikirere ariko rero ikintu gitangaje muri ibyo ni uko murabona uyu muntu yagombye gutera igisagara cya moscou yari umugenzi kadasohoka wa vladimir Putin nicyo gitangaza abantu ni umuntu babanye petersburg bakundana cyane bakorana ibintu byinshi yaragerageza kunyegeza yuko abo bantu abazi mugabo byaraboneka benshi baravuga ati biraboneka yuko bakorana ndibaza rero yuko hashobora kuba harabaye igiharuro cyo kutaduza cyane intambara kugira ibyari binyegejwe ntibisohoke kuko hamwe prigojine yovuga byose byazi ku bucuti bwiwe n'uburusiya birashobora kononera cyane putine ndibaza aricyo gituma nibaza yuko putine yagerageje gushyira imbere ibintu byo kumvikana na prigojine kugira ngo iyo ntambara ntibe kugira ntashike moscou nibaza ko aricyo yarababaye cyane aho kugira ngo agende kurwana n'abo bantu ba wagner naho yoba yobishobora kandi ikindi nacyo gushika ubu ndibaza ko hariho ibintu byiyegeje tudashobora kumenya n'aho abantu bagerageza gutohoza kuko burya amakuru yo mu ntambara ni ikintu kigwaye cyane ni ikintu kigoye kumenya nibaza yuko hariho ibintu bagira bazi icyo bagomba gushikako ariko ntibagombe kubivuga neza igituma bagira gutyo yego none ga professor muratubwiye ko putin na prigozine ah, bari inshuti magara bari bakundana bakorana byinshi babanye ah, ndetse hariho n'abamutaziriye akazina bavuga ko ari nk'umuboyi wa putin mu kumwita ibyo bakorana bitandukanye ibyiwe bya hagufi bapfuye iki iryo bere ryayaze riyaze ubu canke n'ibintu byagiye birabona uwo m- ababipfa n'ababisangiye ico bapfuye hanini kugira ngo birinde bishika ko ashaka kumuvana ku ntebe ya- i- yicayeko imyaka mirongo ibiri n'itatu n'icane murabivuze neza bipfa n'abisangiye Mhm.
byaraboneka yuko abantu nk'abo b'abacangero bagenda ku isi yose muri za libiya bagenda siriya santarafurike mali bagenda muri amerika y'epfo bakaronka amahera menshi bazoheza bashaka kwiganzura ababatwara ababatwara no kuvuga iki bariko baragwana ko muri ikirere birumvikana yuko umushikiranganji ajejwe ibyo kwivuna basi w'uburusiya agira icyo avuze ku buryo abo bantu bakora mu minsi yaheze hari habaye ibaruwa iva mu mu bushikiranganji bwo kwivuna basi mu- mu burusiya yavuga yuko abo bantu bose eh, nka ba wagner n'abandi baza gufasha abasirikare ukwiyandikisha bakamenyekana bagakorera ku- ku rutonde rw'iyo minisiteri yo kwivuna basi mugabo wagner yari amaze kubona ko ako- plutôt tuze prigogine ko akomeye cyane ari umuntu atunze yishikira kwa perezida kandi akaba amaze kubona yuko abagwanyi be bamaze kuronka ibidari yaciye agomba ku- ko kwiganzura uwo muminisitiri wo kwivuna basi mbere n'umukuru wa gisirikare yitwa shoyigu ibyo byose byerekana yuko yari amaze ku- kubona yuko bapfa ubugabo kandi ndibaza ko byari ibintu byategerezwa gushika kuko abantu bafise ibigwanisho eh, bakaba bafise uburyo bwinshi haragera igihe bananirana ntihagire inzego zishobora kubandanya zibakurikirana ngo ziba- zibahe umurongo ba- bategerezwa gukurikira Mm, ego reka dusubire ku mirongo ya telefone twakira shushu dojonge karame Eh, uhereye hega nshushu murere imuhanga igitaramo iyi wagena ubundi intego yayo ni iyihe korute umuntu aravye ivyiyumviro vy'uwo mu- mugwi wagner ni ivyiyumviro vyegeranye cane n'ivyo kwa putine ni ukuvuga umugambi wa putine witwa yedina ya rasiya ni ukuvuga mu kirusiya u- uburusiya bumwe ni umugambi w'abanasionalisite abantu bagomba yuko uburusiya bukomera bukubahwa ku isi arico gituma naho putin atavyemera yari afise uruhara runini mu kubarungika muri ivyo bihugu byose za siriya santarafurike mali ahantu hose muri amerika y'epfo n'ahandi kugira ngo uburusiya bumenyekane bukomere uh, bushobore kugira ijambo ku isi yose ni inzira putin yacamo kugira akoreshe abagwanyi babimenyeye kugira berekane ko uburusiya bukomeye kandi bwubahiwe ku isi kuwa gatandatu wagner icinjira ye- igerageza kwegera moscow mu gisagara ah, ca rostov on don twarabonye abanyagihugu basa nk'abi- nk'abishimye bishimira uwo murwi wa wagner twavuga ko biyumvamwo wagner gusumba putin canke ivyo bisigura iki uko twabonye babasanganira umurwanyi gusanganirwa hari ubutumwa biba bitanga ku mpande zitandukanye ga professor mu bisanzwe abarusiya n'abantu bakunda abantu bagwanira igihugu cabo cane nico gituma nk'ingwano ya kabiri y'isi yose ntibayita ingwano ya kabiri y'isi yose bayita ingwano yo guhabuza igihugu bama babona ko ingwano igirwa n'umuntu agomba guteza imbere uburusiya ari ingwano yo gushigikira kandi eh, naho batabivugira hejuru badafise uburenganzira tuvuge eh, ubushobozi bwo kugira ngo barwanye intwaro ya putine ubu unye bamwe bamwe baramaze kunanirwa bakabona ko putine yabashize mu ngwano idashoboka ko ari ingwano icanishamo abavukana ari ingwano harimo ibintu byinshi byihishije batababwiza ukuri ku biriko biraba iri bere riyaze ya hagati ya putin na um, n'umukuru wa wagner riyaze mu gihe uburusiya buriko buritegura kuja mu matora kandi putin abasesanguzi bavuga ati uko biri kose nubwo yoba ari manda yiwe hazosubira yitoze bizokwica amatora bizoyakiza bizotuma amakungu ayakurikiranira hafi agira ico ahindura cane
ubwinshi bw'icyo kiganiro kirekire mugenzi wacu diane ninahazwe yagiranye na professeur e, murashobora kukironka kuri facebook yacu canke kuri e, site yacu ya internet ni wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com aho ni naho turangirije ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndashimiye Nadia Taha mu buhinga bw'ivyuma namwe mwese mwaduteze amatwi mugire umugoroba mwiza